iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro hano i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije inshuti bwakeye neza ikaze kuri radiyo yanyu umugabo munini w'ibigango yakingira mu mukandara ahita atangira gusunika yerekeza kuri iyo modoka iyo modoka ako kanya birahagaze havamo abandi bagabo batatu bamwe bafata mu ijosi baraniga ngo bakuza abandi nabo batangira gusunika bajya gushyira mu modoka uwo ni bwana boniface twagirimana visi perezida w'ishyaka fdi inkingi wari watawe muri yombi hakaba yararekuwe iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi zirimo inama ku ihindagurika ry'ibihe ibera i paris mu bufaransa turazigarukaho mu kanya mbere yaho ariko aroyizi bigirimana hagiye kubanza bagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo aroyizi waramukanya imana
baramutse jeni mwaramutse namwe muduteza amatwi amakuru tuyahereha muri leta z'ubumwe za amerika perezida barack obama wa leta z'ubumwe za amerika atangaza ko indongozi z'abamizirima zikwiye gufashanya na leta z'ubumwe za amerika mu kurwanya ivyumviro bitera urwanko biriko birakwiragizwa n'imihari y'iterabwoba ya al qaida na eta islamique ivyo yabishikirije mu ijambo ahejeje gushikiriza abanyamerika kuri wa mungu haraheze amasaha abiri gusa perezida barack obama asaba abanyamerika bo mu madini atandukanye kutifatanya n'abavuga ko abanyamerika bayoboka idini rya isilamu bakwiye guharirwa ivomo kuko ngo vyoba bihaye akaryo umuhari wa eta islamike wo kubiba urwanko hagati y'abanyamerika perezida barack obama amenyesha kandi ko ibiro vya amerika vy'iperereza vya fbi bikiriko biragira amatohoza mu gitero cyabaye mu ndwi irangiye mu gisagara cya San Bernardino muri leta ya California ariko yamenyesheje ko atavyemeza birerekana ko ubwo bwicanyi hari isano bufitaniye n'ibitero by'iterabwoba bimaze igihe vyiha inkumbi perezida barack obama yemereye abanyagihugu bo muri amerika ko atankeka bazotsinda umuhari w'iterabwoba wa isil ko igisirikare cya amerika kizokwica indongozi z'imihari y'iterabwoba mu gihugu cyose zizoba zinyegejemo leta z'ubumwe za amerika zizobandanya kandi ziha imyimenyerezo ya gisirikare n'ibigwanisho abasirikare ba siriya na iraki bariko baragwana intambara yo hasi n'umuhari wa eta islamike kuri iyo nkuru nyine minisitiri w'intwaro yo hagati wa pakisitani shodri nisar arkane arahakana ko ubwicanyi buheruka kuba aha muri leta z'ubumwe za amerika ataco bufitaniye n'igihugu ciwe aho n'inyuma yaho bimenyekaniye ko umugore w'imyaka mirongo ibiri n'icenda azwi ku izina rya tashfin malik yagize uruhara mu bwicanyi bwabereye i San Bernardino muri leta ya California yamuka mu gihugu ca Pakistan ministre Khan yamenyesheje ko amatohoza yakozwe yerekana ko hashize imyaka 25 Tashfine Malik yimukiye mu gihugu ca Arabia Saudite aho bavukana bose ngo niyo bakuriye kandi nta kimenyetso na kimwe cerekana ko yari mu muhari wa Eta Islamique mu gihugu ca Libya naho imihari ibiri itavuga rumwe muri Libya imenyesha ko yashitse ku masezerano yo guhagarika intambara ya, ya politike yari maze imyaka itari mike izingamitse igihugu ca Libya mu gihe ayo masezerano yashitswe ko ejo ku munsi w'Imana yo kwemezwa n'inama nshingamateka za leta ikorera itoburuke n'ikorera ku mugwa mukuru koba kabaye akaryo ko guhagarika gutana mu mitwe twatanguye kuvaho perezida Muammar Gaddafi afiriye Mohamed Awad Abdul Sadiq icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka ya leta y'Itripoli muri Libya yiganiye ikinyamakuru c'abafaransa ko ico arico gihe abene gihugu ba Libya bari barindiriye ndetse n'abarabu bose bo kw'isi yo bava bakagera mu bwongereza naho perezida bashar al assad aranegura ubwongereza kubona bwarifatanije n'inteko mpuzamakungu zirongowe na leta z'ubumwe za amerika mu rugamba rwo kurwanya umuhari wa eta islamiste uri kuriha inkumbi muri, muri siriya Assad amenyesha ko ivyo bitero vy'indege biteye kubiri n'amategeko kandi ataco bizoshikako mu kiganiro yahaye ikinyamakuru c'ubwongereza Sunday Times Assad avuga ko umuhari wa Eta Islamique utazoneshwa hakoreshejwe ibitero vy'indege gusa ati bakwiye gukora nk'uko Burusiya bwakozwe bwakoze murambabarira kuva aho butanguriye ibitero mu kwezi kw'icenda yaraneguye kandi ibihugu rutura biriko birashigikira abagwanya leta yiwe akamenyesha ko bazo bavogereye igihugu ciwe leta z'umwe za Amerika n'ibihugu bafashanya kwivuna umwansi bagiriza Uburusiya kugaba ibitero igitero kuri Assad.
Urakoze Aloyizi kuri aya makuru. Inshuti zacu murumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iyi gahunda tuyibagezaho buri munsi kuri radiyo inshuti ya bose FM mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'Amerika FM ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda mu burundi mutwumvira kuri FM mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri FM mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri turi no kuri interinete kuri wewewe radiyo yacu vewa akadomo komu turi no kuri fesibuke na twita mukoresheje ijambo radiyo yacu ni mu ijambo rimwe mushobora kandi kutujyaho mukoresheje aderese yacu ya imeri radiyo yacu arobaze jemeri akadomo komu dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda polisi yarekuye visi perezida w'ishyaka fdi inkingi boniface twagirimana yari yatawe muri yombi ejo bundi kwa gatanu mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye na bwana twagirimana kwa gatandatu hagisohoka mu kasho asobanura ko gufatwa kwe kwari nko gushimutwa kuwa gatanu mu masambiri nibwo nagiye ku kigo cya wasake ni ikigo gitanga amazi nari ngiye kora iyo fagitire y'ukwezi ndagira ndayireba ndangije ndetse kubera ko iki gihe numva mfite umwanya amanuka gake gake n'amaguru ntaha hanyuma abazi mu gace k'iremera hafi y'ahantu bigishiza imodoka hari ahantu hari agahanda kamanuka gasubira gasa n'akerekeza hakurya i kanombe hanyuma ndi kwambuka ku gahanda hari imodoka y'ivatiri y'umutuku yahise ikata imbere yanjye ishaka nk'iyerekezamo mu muhanda werekeza ince za kanombe ariko ku ruhande rwayo rw'inyuma hahita hakata umugabo munini w'ibigango nabonaga asa nk'uri kuvugira kuri telefone uko twari turi kubisikana turi mugeze iruhande ahita nsingira nsingira mu mukandara ahita atangira gusunika yerekeza kuri iyo modoka iyo modoka ako kanya birahagaze havamo abandi bagabo batatu bamwe bafata mu ijosi baraniga ngo basakuza abandi nabo batangira gusunika bajya gushyira mu modoka ngo barakunize bamwe bahise bamfata mu ijosi bakanda kugira ngo ntavuga noneho mbonye bimeze gutyo mpita mbona ko ari ngombwa ko nirengera kuko nabonaga ari ibintu bikomeye uwari wanize niwe nabonaga ngomba kubanza gukuraho bwa mbere mukuraho maze kumukuraho mpita mbuze induru ntabaza abaturage barimo bahita nabugana nyamuneka ari mu ndengero ndashimuswe kandi abo bantu barambuye imyenda ya gisivire nta n'umwe wari ufite nibuze ikintu kimuranga nta n'uwigeze agira ikintu amvugisha abaturage barahurura kubera ko nari mbatabaje baraza basanga ndetse urebye bari hafi kunshyira mu modoka ko bari bangejeje iruhande rwayo kubumva abantu bane n'umuntu umwe kandi bose b'ibisore ntabwo byari ibintu byoroshye cyane abaturage bahita bavuga bati uwo muntu arazira iki abo bagabo baravuga ngo iki ni igisambo kiba mu mashini hano mu mujyi ati nicyo turi gushaka gufata abaturage kubera ko ntibabasha kubyumva neza bamaze no kubana benshi bahise bahura ari benshi cyane kubera ko narakomeye mbuga ndashimutswe nyamuneka ni mu ndengere ndapfuye abaturage bahita bafunga za nzugi bazize imodoka bari bafunguye kugira ngo banshyiremo babwira abo bantu bati rero uyu muntu niyo yaba ari imashini zizana gute uko muri kumufata turi kubona biduteye amakenga ni murekure neza tunamubafashe bamugira ngo wenda arabacika hano hafi mu metero ijana hari polisi uwo muntu tubafashe tumujyaneyo hanyuma tumushyikirize inzego z'umutekano kuko mwebwe ntituzi niba muri n'abantu bashinzwe umutekano kuko mwambaye imyenda ya gisivire none se bwana twagira imana mbere yo kuva aho ngaho hari icyo abo bantu bakweretse ko bashinzwe umutekano ko ari abantu ba polisi reka da nta kintu banyeretse urumva nta kintu banyeretse baje bansingira bamwe baniga abandi basunika berekeza ku modoka bashaka kunsezekamo nta kintu na kimwe banyeretse nicyo cyatumye kintera amakenga ahita mbona ko abo bantu bafite gahunda yo kunshimuta mpita mbuze induru mvuga nibuze niba bananjyana abantu bavuga wenda batari umuntu afatiwe hano bavugisha induru nibuze ni ukuri ndatabaza cyane natabaje cyane mvuga nyamuneka nimundengere ndarenganye ndarenganye abantu baranshimuse tuvugana na bwana Gratien nsabiyaremye ushinzwe ibikorwa bya politiki mu ishyaka fd inkingi eh, kuri uyu wa gatanu yavuze ko uri aho ngaho iremera kuri sitasiyo ya polisi hari abantu babashije kohereza sms ubutumwa kuri telefone ubabwira aho uri n'uko byagenze ngo niko byagenze urumva mu by'ukuri ibyo bintu byabaye nk'ibiteje igikuba kubera ko icyo gihe rwose abantu bahise bahuzura ari benshi cyane baranamerekerangiza kuri polisi none abo bantu hari bari ba misiyo yabo yari itagenze neza nabo bisa naho bibacangacanga bamwe batangira kujya guhamagara abari babatumye hari bababwira uko bigenze ku buryo ntawe wibutse gutekereza ko hari nagombye kwamburwa telefoni kugira ngo amakuru atagenda ubwo nibwo nahise niyeranje vuba vuba nko mu masegonda nk'atanu mbwira ah, mugenzi wanjye eh, ko mfashwe Eh, ariko hari na mugenzi wanjye undi twagendanaga wari uri kure eh, tujye ko ntari kubyizera kubera ashobora kuba yabonye n'ibyabaye nk'uko bwana nsabiyaremye yambwiye mu kiganiro ko hari abantu ba fd inkingi baje kureba aho ngaho i remera polisi babwira ko atariho wari uri bari bakujyanye ahandi ntabwo bigeze banyimura bandindiye aho ndetse nk'abo bari bashaka kunshimuta baranahama Mm, bakajya ndetse banambwira bati ni handi hawe nubwo washaka uje ariko turi bukujyane ababwira ati ntacyo munjyana ariko uko biri kose wenda ndaba nsunitseho n'amasaha cyangwa iminota barandindira nyuma gato ko bamenya gukurikira ku ma interineti bagiye kubonabona bigeze kuri interineti ko ah, nafashwe Ah, ubwo ndetse ba- ba- batangira kunshyira muri za interogatwari ngo ninde twari kumwe ngo abantu babwiwe n'iki ko nafashwe ndabwira ati, ntabwo mbizi urumva uko abantu Eh.
babazaga bati nta muntu uri i remera polisi yarabihakanaga kugeza n'uyu munsi mu ma saa umunani ni kuri uyu wa gatandatu hanyuma polisi yaje kukurekura hari ikintu se polisi yakubwiye ko ya- wafatiwe kuri uyu wa- ku wa gatanu cyangwa se hari ikintu polisi yakubwiye ko waba ushinjwa ku wa gatanu kuri uwo wa gatanu mu ma saa mbiri nibwo mm, ushinzwe ubugenzacyaha witwa rishari ya- yaremye nibwo yansanze muri icyo cyumba nari ndimo ah, ambwira ah, mu rupapuro rw'uko ngo mfashwe anamenyesha n'icyo ndegwa ambwira ko ngo ndegwa guteza imvururu muri rubanda Ah, hanyuma arambwira ati ese witeguye ku- gukomeza ibazwa ndamubwira nti, ntabwo nabazwa ntabituyunganira ubwo twari tubicundikira aho ngaho ibyo kongera kubazwa kw'icyo cyaha yavugaga nshinja Ah, twongeye kubikora mu kanya mu ma saa kumi kuri uyu wa gatandatu Ah, Hanyuma ibyo bandikaga rero uza ubu guhatwa bambi- ibibazo, byinshi bambi- barakurekura.
bishingiye ku byo nandika ku ma facebook eh, ngo no mu byo mvuga eh, ngo ni ibintu bigamije guteza imvuru muri rubanda Eh, bananyaka n'ama password ya ya email yanjye skype password ya ya facebook wabibahaye se bo nabibahaye kubera ko babinyatse basa n'abamagaze hejuru urumva ahantu nari ndi ngiye ntabwo narinze amakuru yo hanze Nari- aho nari ndi nabonaga ko isaha n'isaha nta kubera ko nanjye nabonaga uko umuvoma zari zimeze nkabona atari ibintu bisanzwe uwo ni bonifasi twagirimana visi perezida w'ishyaka fdi inkingi yavuganaga na mugenzi wacu etienne karekezi tukiri kuri iyi nkuru umuvugizi wa polisi y'u rwanda yari yabwiye ijwi ry'amerika ko hazagira icyo abivugaho ku cyumweru ubwo twavuganye na acp celestin twahirwa hejuru ku cyumweru yatubwiye ko hari akazi yagombaga kurangiza atubwira kongera guhamagara igihe cyose twagerageje ntitwabashije kumubona kuri telefone inama ya makumyabiri n'imwe ku ihindagurika ry'ibihe irakomeje i Paris mu gihugu cy'ubufaransa mugenzi wacu diane nahazwe akurikiranira hafi iby'iyo nama diane ejo ku cyumweru iyo nama yibanze ku ki ego ejo ni ejo ku munsi wa mungu ino nama yaranzwe ahanini n'imibonano ibiri ikomeye hariho inama yahamagawe y'abashikiranganji ku buryo bwiharije abashikiranganji b'abanyafurika baraba iby'ibidukikije kugira ngo bavugane aho ibintu bigeze n'ico bokora inyuma yaho harabaye umubonano eh, wabaye mu mwiherero hagati w'abo- y'abo bashikiranganji b'abanyafurika baraba ibidukikije hamwe n'umunyamabanga mukuru wa onu ban kimon aho amakuru adushikira boba baravuganye ku vyerekeye amakenga bafise kukungene ibintu biriko bire- biratera imbere na rirya ah, twinjiye mu ndwi ya kabiri y'ino nama itariki cumi na rimwe ikarinda kugera hamaze kugera aho bashika ha- benshi bakavuga yuko ata kintu bizeye cyane kuko babona bitariko biregera imbere inyuma yaho rero laurent fabius ari nawe arongoye ino nama akongera akaba n'umushikiranganji ajeje imigenderanire y'ubufaransa n'ibindi bihugu yaciye atora abantu cumi na bane bamufasha ah, kumvikanisha impande zose zitariko zirahuriza kuri byinshi muri bo harimo nka nka Catherine Makena ari umushikiranganji eh, w'ibidukikije mu gihugu ca Canada kimwe muri bihugu bavuga ko eh, kitarashaka kwerekana cyane ico coba gishaka guterera hama kuri uno munsi wa mbere naho bikaba bitegekanije ko amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike akurikiranira hagufi ikibazo c'ibidukikije akora imyiyerekano eh, mu kwerekana amakenga nayo nyene afise Mhm. diane nk'uko watubwiraga iyi nama igeze hagati iki cyumweru cya mbere kirarangiye ni ibiki muri make bapfunditse muri iki cyumweru kirangiye muri iki cyumweru kirangiye icyo twavuga bashoboye gushika ko harabonetse i- eh, icyo twakwita um, i- i- integuro y'amasezerano bashaka kwiga ko ariko iyo nteguro benshi bakavuga ko batayihuriza ko kuko ikibazo nyamukuru bashaka gushika ko ari ikibazo cy'uburyo eh, kirinda kwerekana ingene amahera agera ku miliyaridi ijana ry'amadolari y'abanyamerika yoza aratangwa ku mwaka ku mwaka kugira ngo afashe ibihugu bikenye bya afurika aho rero nta n'umwe yerekanye angahe yotanga najya ariyo yatanga n'ikibazo cyo kurungika ibyuka mu kirere ibihugu nka leta zunze ubumwe za amerika baravuze bati twe turashobora kwemera ibyo byuka kubigabanya kandi tukanababwira n'urugero tubigabanya ko bagaca bahamagarira igihugu cy'ubushinwa nabo kugira nkabo ariko igihugu cy'ubushinwa naco kigaca kibarungika ati banza muvuge amahera mutanga aho amerika igaca ivuga ati biracagoranye cyane kuko amahera nk'ayo kugira ngo asohoke birinda kwigwa mu nama nshingamateka eh, tuvuze ati twotanga aya canke twotanga ariya murumva ko twohava duteze gato ayo masezerano harabonetse rero iyo nteguro y'amasezerano u- a- ashobora kuzoboneka mu mpera y'ino ndwi Mhm.
ariko nk'uko ino nama zimenyerewe kenshi usanga naho baba bateguye ko zihera eh, umunsi ziherera ko atariwo ziherera ko kuko usanga hari byinshi batarumvikana Mhm.
aha hejuru ni nokubwira yuko n'izina ry'amasezerano ritarumvikanwa ko Mhm.
igihugu cy'ubufaransa gishaka yuko ayo masezerano yokitirirwa paris akitwa ati amasezerano y'i paris Mhm.
ariko abandi nabo bakavuga ati bambewuze ntibishoboka kuko n'amasezerano twatanguye kwiyumvira tukiri mu gihugu ca afurika y'epfo aho Mhm.
twiyumvira ingene ico bita protocole de kyoto yokwegeza imbere Mhm.
mugaca mwumva yuko impinga ikiri ndende Eh, ndumva hakirimo ibibazo eh, muri make ibibazo bikomeye byabonetsemo n'ibihe ibibazo binini byabonetsemo ni ikibazo c'amafaranga akaba n'ikibazo c'ukungene ivyuka vyogabanywa Mhm. uyu Yego.
munsi kuri gahunda se hateganyijwe iki kuri uyu wa mbere uno munsi kuri gahunda kuno wa mbere hategekanije yuko abo bantu cumi na bane baraye batowe na Laurent Fabius baja hamwe kugira ngo barabe ingene bahuza impande zose hama haboneke amasezerano yo kwigwako hama hagati aho abari mu mashamwe adakiranira ivyicaro vya politiki nabo bagaca bakubandanya iyo myiyerekano yabo bongera bashikiriza ico bashaka kibonekemo cane harimwo cane gose abanyafrika kuko ari nabo bavuga ko bahura n'izo ngorane z'ihindagurika ry'ibihe Mhm. Eh, kuri gahunda isanzwe ndende y'icyumweru hari icyo batubwiraho kuri ino gahunda isanzwe eh, ni uko ba- i- muri ino ndwi itangura ni uko biteze kuzoronka ayo masezerano bakavuga yuko kuri bo baba bageze ku munsi wa kane bashoboye kuyaronka nico rero turindiriye kuri ino ndwi azoboneka canke ntazoboneka nimba azoboneka azoba arimwo ibiki eh, hama eh, ba- ivyo basavye bizoshobora gukosorwa nimba bitazokosorwa bizogenda gute ariko bariko baranatanga isezerano bavuga bati ivyanka kujamo muri ayo masezerano ntiduta umwanya reka tubirindirize mu mwaka uza bamaze guhana isango rindi ryo kuzohurira mu gihugu ca Maroc aho bavuga ati ibitazoba birakunda tuzovyigire ngaho Mhm. urakoze Mhm.
cyane diane nahazwe kuri aya makuru yerekeranye n'inama ku ihindagurika ry'ibihe ndagushimiye cyane murakoze cane Eugenie
ubu noneho tubagezeho amakuru ya siporo n'imikino duhere i bujumbura mu burundi evariste zikobanya kuva ku wa gatanu w'indwi twari turangije ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ryarasubiye gutangura ku kibuga cyitiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore mesaje w'ibujumbura wanganije na egle noire y'imakamba ubusa ku bundi ku munsi wa gatandatu ibujumbura nyene umugwi vitaro watsinze bujumbura city ibitsindo bibiri kuri kimwe kuri uwo munsi nyene ihiganwa ryitiriwe ikinyobwa primusi ryariko ribera mu gihugu hagati ingozi mesaje wo ngaho nyene ingozi watsinze les jeunes athletique w'ibujumbura bitatu kuri bibiri imuyinga olympic star wo ngaho nyene muyinga unganya na interstar w'ibujumbura ubusa ku bundi inyanza rake nyanza united wanganije na flambo de leste wo mu ruyigi igitsindo kimwe ku kindi mu rumonge naho le koko bo ngaho nyene mu rumonge utsindirijwe imuhira na olympique muremera w'ingozi igitsindo kimwe ku busa kuri uyu w'imana igihe cy'isaha umunani ku kibuga cyitiriwe umugana rudoviko rwa gasore atletico olympique y'ubujumbura watsinze les elephants w'ibubanza ibitsindo bine ku busa kuri uyu w'imana aho kuri ico kibuga nyene igihe cy'isaha icumi muzinga yatsinze lidia ridike burundi for africa igitsindo kimwe ku busa ku munsi ugira cumi wihiganwa umugwi vitaro uracari mu kibanza ca mbere n'amanota mirongo ibiri n'ane kuri mirongo ibiri n'ane ku nkino umunani umaze gukina ufise ibirarane vy'inkino zibiri utarakina kubera abakinyi benshi b'uwo mugwi bari mu mahiganwa umugwi serukiragihugu wari umazemwo iminsi benjamin bikorimana arongoye vitaro arashima ikibanza uwo murwi urimwo mu ihiganwa ry'igihugu naho umurwi serukiragihugu urimo abakinnyi benshi ba bitaro ugize iminsi utsindwa mu mahiganwa y'imirwi serukirabihugu ya afurika benjamin bikorimana anavuga ku bijanye n'imyiteguro ya vitaro mu nkino za afurika zihuza imirwi yabaye iya mbere ku mugabane wa afurika zizotangura mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uza wa bibiri na cumi na gatandatu ikibazo cya mbere ni ukuvuga ko mu vitaro nk'uko musanzwe mubizi twariteguye kandi dusanzwe dufise n'abakinnyi dufise icyizere aricyo gituma gushika ino saha tukiri aba mbere kandi dufise amanota meza aricyo gituma tubandanya kugira amanota meza ni kimwe hanyuma no kuzana intsinzi ni kindi tumaze iminsi dukugwa mu mahiganwa ahuguza imigwi serukirabihugu mu gihe umugwi serukiragihugu w'uburundi uguriye ngo abakinnyi benshi ba vitaro mbega ntabwo bamufise mu by'ukuri twebwe nta bwoba dufise eh, kuko eh, naho bavuga yuko abakinnyi benshi ari aba vitaro urundi ruhande sindavyemera kuko murazi neza yuko umugwi ugirwa n'umumenyereza rero mu gihe umumenyereza atari usanzwe abakurikirana umva biragoye neza yuko eh, kwemeza neza ko inyifato babwirizwa kugira mu kibuga ari iy'umugwi wa vitaro nico gituma rero atabwoba dufise mu by'ukuri ubu turatanguye gutegura ingene umugwi wo kwitegura mu bijanye no kwitegurira iryo higanwa kigira kabiri nuko muri izi nkino za shampiyona turiko turakina nazo nyene zidufasha mu kwitegura neza kigira gatatu nuko tugiye gutegura kugira ngo abakinyi bose b'umugwi wa vitaro batangure kuja eh, hamwe hanyuma batangure kwimenyereza bari hamwe ivyo turazi neza yuko eh, hari ico bizofasha na cane cane abakinyi b'umupira bazoserukira umugwi wacu abamenyeshamakuru bakurikiranira hafi inkino mu burundi ntibashimishwa n'ingene umugwi serukiragihugu umaze gutsindwa gatatu mu nkino mpuzamakungu wikurikiranya kubwo umunyeshamakuru patrick sota abakinnyi bashoboye amahiganwa bariho mu burundi agahaze umuntu yokaronderera kubamenyereza kubw'uwo mumenyeshamakuru biribonekeza ko ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ryagabanije umurindi ryariko imbere y'uko rihagarara kubera inkino intamba mu rugamba warimwo urabona kubera ko bari bamaze igihe kinini badakina kubera inkino za ekipe nationale urabona ko le rytme ya- yasubiye hasi gatoyi kandi birumvika mugabo ndazi yuko nibamara gukina rytme izogaruka kuko ubunye hariyo a- akantu ka intensite kagabanutse kubera ko batahora bakina patrick mwemura umumenyeshamakuru umugwi serukiragihugu umaze gukugwa mu mahiganwa mpuzamakungu ibyo twakwita eliminatware wivuga ko iki habuze iki umugwi w'uburundi ntushoboye jewe mbona yuko abakinyi turabafise kandi beza mugabo ndamaze kwitegereza inkino zitari nke z'uwo mugwi serukiragihugu jewe mbona yuko ingorane ihari ni kubamenyereza ni ukuri abamenyereza turabona yuko barafise ibintu byinshi bibagora ntibazi gusoma urukino ntibazi kujera iminota ntibazi kujera match jewe nibaza yuko gushika ubu a- ba- barya bakoca dufise mbona yuko akazi batariko baragakora neza ngomenya ko inkamba mu rugamba zari zitavye ihiganwa rya sekafa ryari rimaze iminsi ribera mu gihugu ca etiyopiya aho zitashoboye gushika mu gice ca kane cirangiza zikuwemwo n'umugwi w'ubuganda eka n'umugwi w'amaboko basketball w'abigeme bercostar wari waserukiye akarere ka gatanu ka afurika mu mirwi yabaye iya mbere mu ihiganwa ryari rigize iminsi ribera mu gihugu ca angora nta mahirwe wagize yo gushika kure kuko muri iryo higanwa watsinzwe inshuro zitanu zose wikurikiranya ibujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika urakoze evariste kuri aya makuru y'imikino tujye mu rwanda jean claude munyandinda abafitiye amakuru ya siporo n'imikino jean claude mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi yananiwe kwigaranzura ikipe ya uganda mu mukino wa nyuma y'irushanwa ry'igikombe cya sekafa ryari rimaze ibyumweru bibiri ribera muri etiyopiya muri uyu mukino wa finale wabaye ejo bundi ku wa gatandatu uganda cranes ya uganda yatsinze amavubi y'u rwanda igitego kimwe ku busa iki gitego cyabonetse ku minota cumi na kane gitsindwa n'umukinnyi siza okuti ku mupira wari uhinduwe na mugenzi we denis okot iyi yabaye inshuro ya kane ikipe ya uganda itsinda u rwanda ku mukino wa nyuma mu guhatanira iki gikombe cya sekafa senior challenge abasore b'umutoza milutin seredojevich begukanye iki gikombe ku nshuro ya cumi na kane mu gihe u rwanda rwo rumaze kugitwara inshuro imwe rukumbi icyo gihe hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda mu irushanwa ryari ryabereye hano mu rwanda ikipe ya rwanda b yatozwaga na vakare ronando yatsinze ikipe ya kenya harambe stars ibitego bitatu kuri kimwe ku mukino wa nyuma tukiri mu mupira w'amaguru ejo bundi kuwa gatandatu ikipe ya as kigali yegukanye igikombe cy'irushanwa ryateguwe n'ikipe ya Rayon Sport ku bufatanye n'isosiyete ya star times ku mukino wa nyuma wabereye kuri stade de la mitiye ku mumena ikipe ya as kigali yatsinze mukura victory sport kuri za penaliti eshanu kuri eshatu nyuma y'uko amakipe anganyije igitego kimwe kuri kimwe umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu ikipe ya kiyovu sport yatsinze Rayon Sport hagombye kwifashishwa za penaliti umukino wari warangiye amakipe anganya igitego kimwe kuri kimwe iri rushanwa ryari ryitabiriwe n'amakipe umunani yari agabanyije mu matsinda abiri itsinda rya mbere ryari rigizwe na as kigali mukura victory sport police fc na bukavu dawa yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu itsinda rya kabiri hari harimo rayon sport kiyovu sport ikipe ya gicumbi ndetse na sports club villa yo muri uganda tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare ejo bundi kuwa gatandatu habaye isiganwa ryiswe heritage tour challenge ryitabiriwe n'amakipe asanzwe agize ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda ferwasi abasiganwaga bakoze urugendo rwaturutse kuri stade amahoro i remera berekeza mu mujyi wa nyanza mu majyepfo y'u rwanda mbere yo gusoza isiganwa uyu mujyi bawuzengurutse inshuro esheshatu intera basiganwe ireshya n'ibirometero ijana n'icyenda na metero magana arindwi wabaye uwa mbere jean claude uwizeye yo mu ikipe ami sportif y'i rwamagana yakoresheje amasaha atatu iminota makumyabiri n'umwe n'amasegonda mirongo itatu n'arindwi ku mwanya wa kabiri haje samu mugisha ukina mu ikipe ya benediction mu karere ka rubavu uwa gatatu yabaye jeremy karegeya wo mu ikipe ya sinerma yo kwa mayaka i nyamirambo Eric Imanizabayo wo mu ikipe ya Benediction yegukanye umwanya wa kane ku bakinnyi cumi na batanu baherutse guseruka mu isiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu Tour du Rwanda batanu bonyine nibo bagaragaye muri iri siganwa Heritage Tour Challenge abo ni Jean Claude Uwizeye Jeremy Karegeya Nathan Byukusenge Ephraim Tuyishimire na Abraham Ruhumuriza yari Claude Munyandinda i Kigali
cyari kumwe na dijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aruyizi bigirimana hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru
perezida barack obama wa leta z'ubumwe za amerika atangaza ko indongozi z'abamisirima zikwiye gufashanya na leta z'ubumwe za amerika mu kurwanya ibyiyumviro bitera urwanko biriko birakwiragizwa n'imihari y'iterabwoba ya al qaida na al shababu perezida obama yemereye abanyamerika ko atankeka bazotsinda umuhari wa wa ISIL ko igisirikare ca Amerika kizo kwica indongozi z'imihari yiterabwoba mu gihugu cyo cyose zizoba zinyegejemwo ministre w'intwaro yo hagati wa Pakistan nawe arahakana ko ubwicanyi buheruka kuba muri leta z'ubumwe za amerika ataco bufitaniye n'igihugu ciwe ca pakistani muri libiya imihari ibiri itavuga rumwe muri libiya imenyesha ko yashitse ku masezerano yo guhagarika intambara ya politike yari imaze imyaka izingamitse ico gihugu ca libiya mu bwongereza perezida bashar assad aranegura ubwongereza kubona bwifatanije n'inteko mpuzamakungu zirongora na leta z'ubumwe za amerika mu rugamba rwo kurwanya umuhari wa eta islamike assad amenyesha ko ivyo bitero by'indege biteye kubiri n'amategeko kandi ataco bizoshikako mu giganiro yahaye ikinyamakuru cy'ubwongereza asad avuga ko umuhari wa leta islamiste utazoneshwa hakoresheje ibitero by'indege gusa
urakoze haruyizi bigira imana kuri inshamake y'amakuru iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ntahabihumurije mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na eugenia mukankusi mbifurije amahoro y'imana ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.